Iyi mwumva ni Radiyo Ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwemo basuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema mu rwanda hakomeje impaka ku itegeko rishya ry'umusoro ku butaka mu gihe leta ivuga ko iryo tegeko rishya ku mutungo utimukanwa ari igisubizo ku mikoreshereze iboneye y'ubutaka hari abandi basanga uwo musoro ugamije guteza akaga mu baturage hari ndetse na bamwe mu banyamategeko bamaze kuregera urukiko rw'ikirenga bavuga ko zimwe mu ngingo z'itegeko rishya zihabanye na zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga zigena ko ubutaka bwa rubanda ari ntayegayizwa hari kandi abaturage bavuga ko bakurikije ubushobozi bafite batazashobora kwishyura iyo misoro mishya hagati aho ikigo cy'igihugu gishinzwe kwishyuza imisoro n'amahoro kirasaba abaturage bavuga ko badafite ubushobozi bwo kwegera inama kwegera inama njyanama z'aho batuye bakazigezaho ibibazo byabo reka tubumvishe inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru wacu asumta kaboyi mbere y'uko tuza mu kiganiro nyirizina uyu musoro usa nkaho ari mushya kuri benshi uzajya utangwa na nyir'umutungo hashingiwe ku gaciro k'uwo mutungo inyubako zo guturamo zose zizajya zitangirwa uyu musoro cyakora inzu imwe umuryango atuyemo isonerwa uyu musoro leta ivuga ko uyu musoro waje mu rwego rwo kongera umutungo w'inzego z'ibanze umusoro ku mutungo utimukanwa wakwa hashingiwe ku gaciro k'isoko cy'inyubako n'ubuso bw'ikibanza komiseri karasira erneste ushinzwe imisoro yeguriwe inzego z'ibanze avuga ko uyu musoro ureba buri muntu wese ufite umutungo utimukanwa yaba aba mu cyaro cyangwa mu mujyi urareba rero abantu bose bafite imitungo itimukanwa mu gihugu nk'urugero nk'umuntu ufite inzu inzu nyinshi inzu imwe azagaragaza nk'iyo atuyemo n'umuryango we yo ntabwo izishyura umusoro ku mutungo utimukanwa ariko byumvikane ko izindi zisigaye zizishyura umutungo utimukanwa mvuga ahangaha ni ku ruhande rw'inyubako ariko umusoro ku butaka aho iyo nzu iteretse cyangwa baparisere uzagumya wishyurwa byumvikane ko abantu bose mu by'ukuri basabwa kwiyandikisha kugira ngo nabo abandi basonewe bamenyekane umusoro ku mutungo utimukanwa ugizwe n'ibice bibiri hari umusoro ku butaka ushingiye ku kibanza cyangwa se ku ngano y'ubutaka hanyuma hakaba n'umusoro ku nyubako ushingiye ku nyubako zirimo byose n'ibyongera agaciro kugira ngo bimenyekane nuko bisaba ko abantu bose bandikisha imitungo yabo umusoro ku mutungo utimukanwa ntabwo ari umusoro ku nyungu impamvu y'uwo musoro ni uko ufite umutungo uvuga ngo haba uherereye hose waba uwukodesha cyangwa uwukodesha umutungo ni uwawe ugomba kuwusora ni amahame n'abakari mpuzamahanga ntabwo ari umwihariko wo mu rwanda gusa uyu mutungo uje wiyongera ku wundi abaturage bari basanzwe batanga harimo umusoro ku nyungu z'ubukode ku bafite amazu bakodesha ndetse n'umusoro ku butaka butuwemo umusoro w'ubutaka wakunze kuvugwaho n'abatari bake basaba leta ko wakurwaho cyangwa se ukagabanywa nk'ikibazo cyo gusorera amasambu ni ikibazo cyo gusorera amazu n'ubwo leta yo ibona ari bwo buryo ariko twebwe abaturage byaratubangamiye kuko urareba ugasanga umuturage ntaho yikora afite ako kantu niko karimo inzu ntihari guhinga utuboga ntihari kugira ute noneho hazamo ya misoro ugasanga bibaye bibaye ibindi bindi ni nayo mpamvu usanga abantu benshi niyo misoro batagira batayitanga agategereza ati nzabo bazazi bahatware ntabwo twakosora ariko hari abatabishoboye pe tukivuza yuko hazongera hagakorwa ubushishozi noneho abatabishoboye bakoroherezwa leta yakunze kuvuga ko uyu musoro w'ubutaka utaje kunaniza abaturage nk'uko hari bamwe babivugaga leta ivuga ko iyi misoro yose yaba iy'ubutaka itangwa ku nyungu z'ubukode bw'amazu ndetse n'uw'umutungo utimukanwa atari umwihariko w'u rwanda ahubwo ko usanzwe wakwa no mu bindi bihugu gusa itegeko rishyiraho iyi misoro hari bamwe risonera nk'inyubako zubakiwe abatishoboye ndetse n'amazu leta ikoreramo ariko adacururizwamo leta isaba buri muturage wese kubahiriza amabwiriza ajya kwiyandikisha kugira ngo azatange umusoro mu kwezi kwa cumi na kabiri utazabikora azahabwa ibihano nk'uko bisobanurwa na bwana karasire ernest itegeko iyo rihari riteganyaho n'ibihano bi- ku muntu utararyubahirije birukana ko tutazabikora nyiri itegeko riza- riza- riza- rizakoreshwa aho du- duhana umuntu utu- uta- utariyandikisha cyangwa utatanze umusoro ku gihe hanyuma ah, wenda icyo navuga ni uko nashishikariza abantu mu by'ukuri kuza kwiyandikisha kugira ngo twirinde ko ibyo bihano bya- babyishyura hariho inyongera z'icumi ku ijana hariho mirongo ine ku ijana hariho inyungu z'ubukererwe zarimo n'igice ku ijana buri kwezi k'ubukene n'ibi- n'ibihano mu by'ukuri bitari bikeya nkumva nizera ko abantu benshi bashoboka bazaza kwiyanisha kugira ngo twe banatange umusoro bitarenze ukwa cumi n'abiri igiciro cy'ubutaka umutungo utimukanwa kigenda kizamuka buri mwaka ku mwaka wa mbere hazishyurwa zeru n'ibice makumyabiri na bitanu by'agaciro kose k'inyubako umwaka wa kabiri hishyurwe zeru n'ibice mirongo itanu umwaka wa gatatu hishyurwe zeru n'ibice mirongo irindwi na bitanu naho umwaka wa kane hishyurwe rimwe ku ijana by'umutungo wose asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali urakoze cyane asumta kaboyi nk'uko nari mbivuze mu kanya mu rwanda hakomeje impaka ku itegeko rishya ry'umusoro ku butaka mu gihe leta ivuga ko iryo tegeko rishya ku mutungo utimukanwa ari igisubizo ku mikoreshereze iboneye y'ubutaka hari abandi basanga uwo musoro ugamije kunaniza abaturage hari ndetse na bamwe mu banyamategeko bamaze kuregera urukiko rw'ikirenga bavuga ko zimwe mu ngingo z'itegeko rishya zihabanye n'ingingo z'itegeko nshinga zigena ko ubutaka bwa rubanda ari ntayegayizwa hari kandi n'abaturage bavuga ko bakurikije ubushobozi bafite batazashobora kwishyura iyo misoro mishya mu kiganiro muri isanga cya none twatumiye depite frank habineza ni umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda green party dore ko ikibazo cy'ubutaka kiri mu byari ku isonga mu byo yavugaga ko azakemura ubwo yiyamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi depite habineza ikaze cyane mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika
yego murakoze cyane turabasuje kandi turasuje n'abakunzi bose biriya byinshi bya amerika urakoze cyane Ah, nari mbivuze muri make ah, ku bijyanye n'iri tegeko ryo kuwa karindwi tariki icyenda eh, mu kwa karindwi tariki icyenda mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ni itegeko rigena inkomoko y'imari n'umutungo by'inzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage kuva risohowe rigashyirwaho umukono abantu bakomeje kutavu- kutarivugaho rumwe mwebwe nko mu ishyaka ryanyu rya Green Party nk'uko nari mbivuze mwiyamamaza mwavugaga ko muje gukemura bimwe mu bibazo bishingiye ku butaka ndetse n'imisoro i- isoreshwa ubutaka bwana habineza iki kibazo murakibona gute mwebwe
Eh, murakoze cyane ikibazo eh, tuba n'ubundi nk'uko twakivuze turi muri kampanye za perezida wa repubulika ndetse no muri kampanye z'umwaka ushize mu matora y'abadepite nabo twabigarutseho cyane Eh, twagaragazaga ko iki kibazo kiremereye abanyarwanda cyane cyane kubera ko umuntu twewe tubona kuba gusora ntawanga gusora rwose kuko turabizi ko igihugu kibeshaho no- n'imisoro ariko gusorera ikintu kitari icyawe nicyo twabonaga nk'ikibazo kuko ubwo butaka bwose bwo mu rwanda ntabwo ari ubw'abaturage ni ubutaka bwa leta abaturage bakaba babukodesha kuri leta tukavuga ati se kuki tu- tu- tu- dutange umusoro ku kintu kitari icyacu ni nk'uko waba ukodesha imodoka y'umuntu bakakubwira ngo dutangeho umusoro ukumva bi- rwose atari byo ukumva yuko ubutaka icya mbere leta kuba ko tuyikodeshaho niyo igomba no kutanga umusoro kubera ko twe- twebwe tubari- turakodesha niba leta yifuza ko tutanga umusoro ntabwo tubyaza ariko bube ubwacu bazahindura itegeko noneho ubutaka bube bw'umuturage umuntu noneho umuturage abe ya- yavuga ati yasora kuko noneho ikintu ki- kiwe nk'uko n'ubundi dutanga imisoro y'ibindi byose ubwo nicyo kintu cya mbere twagaragazaga cyane cyane ubutaka bwa gakondo ntabwo tumva impamvu umuntu yabukoresha yarusorera kandi noneho hakaba hari n'ikibazo cy'ubutaka buzungurwa uvuga ngo umubyeyi yasigiye ubutaka umwana we nawe ugasanga imisoro nawe ibaye myinshi ugasanga ngo ikibazo kiri aho ikibazo kitubatse bakakubwira ngo uzatanga umusoro ijana ku ijana ni ukuvuga ngo niba umusoro wari ibihumbi mirongo itanu uzatanga ibihumbi ijana ibi byose tukabona byose bigomba kuvugururwa ariko nk'uko twabivuze tumaze kugira ngo nteko ishinga amategeko twakomeje kubigaragaza icyo twakoze nk'abanyamategeko ubu natwe twamaze gutegura umushinga w'itegeko ndetse n'isobanurampamvu twamaze kwishyikiriza inteko ishinga amategeko itariki mirongo itatu z'ukwa cumi uyu mwaka ku buryo turi mu nzira yo kunonosorwa neza kugira ngo bizagezwe ku nteko rusange y'umutwe w'abadepite ubwo kugira ngo ibyifuzo byacu n'ibyifuzo by'abaturage bibe byagerwaho
ariko bwana habineza leta ivuga ko iri tegeko rishya ryatowe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani rije nk'igisubizo ku mikoreshereze iboneye y'ubutaka mwebwe ibyo mubona bikwiye guhinduka muri iryo tegeko hari bimwe wari uvuze ariko nk'iby'ingenzi cyane wavuga ngo itegeko nifuza ko ryajyaho ryahindura ni nk'ibiri
icya mbere kumva yuko amafaranga bateganyije yuko gusorera umusoro w'ubutaka bizava ku mafaranga hagati ya zero n'amafaranga magana atatu amafaranga y'u rwanda kuri metero kare ni ukuvuga ngo inama njyanama z'uturere nizo zaba zishinzwe gufikira cyangwa kugena igiciro gikwiye igiciro gikwiye ku buri karere tugasanga ibyo bibangamiye abaturage kuko aya mafaranga ni menshi cyane turavuga ati niyo byaba biri ngombwa yuko ayo mafaranga yakwishyurwa nibura yagabanwa nibura hakaba nibura amafaranga ari hasi y'amafaranga mirongo itanu naho kuvuga ngo amafaranga magana atatu ni amafaranga menshi cyane ikintu kimwe icya kabiri ubwo tuvuga ati bya bindi twari dusaba ibya mbere biramutse bidakunze yuko abaturage batakwishyura umusoro biramutse uri bwishyurwe amafaranga agabanuke ubwo biri mu bitekerezo twatanze ikindi cya kabiri tumva yuko ntabwo ubu bushobozi twaba tugira inama njyanama z'uturere ngo zibe arizo zonyine zigomba kubitunganya ahubwo tuvuga ko bino bintu hagombye kubaho n'urundi rwego rukuru rugomba kubijyamo cyane cyane nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka kikaba nacyo kifatanya n'izo nama njyanama mu gushyiraho umusoro ukwiye kuko ntabwo wagira buri karere ngo kihitiremo akarere gashobora kuhitamo katewe n'ibyifuzo byako kagatanga n'ubundi kabangamiye abaturage ikindi kuvuga ngo kibanza ngo kitubakiwe cyangwa kitarimo ibikorwa ngo kibe cya cyasura umusoro ijana ku ijana ni ukuvuga ngo ni nk'aho ari igihano twumva ko icyo gihano kigomba kuvaho nta mpamvu yo gusora iyo jana ku ijana nacyo kisore gisaza kuko tubumva ko bizasubiza inyuma ubushoramari ndetse n'abantu bafite ubushobozi bw'icyo bashaka kuba baguze ako kabanza ariko bazakiyubakire bashakisha amafaranga yo kubaka icyo gihe biba bigiye kubagora kugira ngo bazabone ubushobozi bwo kwiyubakira tukumva ko n'ikindi noneho binakunze rwose ubutaka hari irindi tegeko atari iri ari imisoro itegeko rijyanye n'ubutaka naryo bizahinduke ku buryo bino byangombwa baduhereza hano mu mujyi wa kigali urabona ko mu mujyi wa kigali baduhaye ibyangombwa y'imyaka makumyabiri n'itanu dufite by'ubukode no mu cyaro bafite nk'ibyo cyangwa se mirongo ine n'icyenda gutyo ugasanga mu by'ukuri ibyo byangombwa byagombye guhinduka umuntu akagira icyangombwa cya burundu kuko ni umutungo wacu ubutaka twabuhawe n'imana y'u rwanda niyo yabuduhaye icyo gihugu nta mpamvu yo kuba twabukodesha ubwo twumva ko iyo tegeko rero ryagombye guhinduka hari byinshi gusa ntabwo nabijyamo byose ko biracyari mu nteko ishinga amategeko tuzabibagezaho mu minsi yose itari ya kure byose muri tuzabibasobanurira neza bimaze kugera mu nteko ishinga amategeko ariko hari n'abavuga hari n'abavuga ko iri tegeko rishya hari ingaruka nziza zigira ku baturage cyane cyane nk'umuturage ufite inzu imwe yo guturamo
twasanze n'ibyo bintu by'inzoga twabijyaniye muri iri tegeko aho bavuga yuko iyo ufite inzu yawe imwe yo guturamo inzu yawe ntabwo yishyurira umusoro ariko twasanze uko bivuze gutyo bivuga bivuga neza ariko ntibakubwira ariko usanga n'ubundi bwa butaka iyo nzu yawe tuyeho bwo burishyura umusoro bivuga ngo usanga ntihahandi n'ubundi inzu ntabwo yishyura umusoro ariko ubutaka burishyura uwo musoro kuko tubona nta gishasha cyabaye cyane kuko bavuga ko kiriho nuko bavuga ngo ifite inzu ya kabiri niyo tishyura umusoro ariko ubutaka iriho nabwo burishyura noneho yaba ari amazu y'ubucuruzi ugasanga nk'aho barimo guhana abantu bafite amazu y'ubucuruzi umusoro bafata ni- bag- batanga ni mwinshi cyane noneho abafite amafaranga menshi cyane abantu b'inganda bo bakabasanga amafaranga make cyane ariko abantu bafite amazu y'ubucuruzi ah, barimo gukora imisoro gusa Mm. kuko ibyo ngibyo ahanini babihera ko ubutaka atari ubw'umuntu ku giti cye babukodesha leta ariko kuri ibyo bijyanye n'umutungo tuvuge nk'uwa kabiri hari abavuga ko ah, uwo mutungo usorera imisoro igera hafi kuri itatu niko bimeze
ni nabyo navugaga nyine ubutaka inzu yaba ituyeho burasora n'iyo nzu igasora uwo mutungo niba harimo n'abakodesha nabo ugomba gutanga undi musoro wa TVA n'ibindi ugasanga nyine ahubwo iyo misoro ibaye nyine yaki cyane urimo gutanga ku- ku- aho hantu mu by'ukuri ugasanga nyine eh, nk'aho kugira kugira umutungo ari icyaha kandi ubundi leta yagomba gushyiraho uburyo iteza imbere ubushoramari cyane cyane ubushoramari bw'abanyarwanda kuko umutungo mukuru uteza imbere igihugu uva mu benegihugu ntabwo ari uvuye hanze ubuze na politiki yacu yorohereza cyane abantu bavuye hanze tubasomera imisoro imyaka itanu batishyura tuba ahantu ho gukorera ariko abanyarwanda basanga bo birimo kubagora cyane kuba basomerwa iyo misoro tumva icya mbere rwose ibyo byose bigomba kuba bya- byahinduka kugira ngo natwe abanyarwanda ndetse n'umushoramari waba uvuye hanze niyubaka itegeko ry'ubutaka ritasobanutse neza nawe bizajya bimugora kuba yakora ikintu kirambye Mm. Uh, u- imisoro itatu uvuga ahanini wenda nibutse abumva ijwi rya amerika ni uko hari umusoro uh, ku nyungu hakabaho uh, umusoro ku gaciro k'inzu ndetse n'umusoro ku gaciro k'ikibanza niko bimeze
yego yego radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bifuza kugira ibyo babaza depite frank habineza Ah, reka duhere kuri jp wiriwe neza mwiriwe jean pierre uranyumva yego uri hehe ijwi ijwi rya amerika ndabumva nitwa jean pierre bimenyimana yego
eh, merereye mu majyepfo y'u rwanda aho bita mu karere ka gisagara Mm,
icyo nifuza kubaza depite flake mm,
Eh, mu by'ukuri mbega ni nk'ubuvugizi kuko abanyarwanda twabyakiriye mu buryo butandukanye mm,
Eh, turifuza ko bakurikije ibyiciro n'ubundi tugiye turimo mm.
badusonera buri wese akagenda atanga umusoro bitewe n'ubushobozi afite kuko eh, mu makuru amwe n'amwe tugenda tumenya ni uko eh, harimo abantu baba bafite ubushobozi buta- butangana n'ubw'abandi ibyo rero tukifuza ko leta yacu yabihuza ika- ikabifatiraho umwanzuro wo kugenda yaka imisoro ariko bi- bishingiye ku bushobozi bw'abaturage atari ukuvuga ngo buri muntu wese abareshya batanga umusoro umwe iki ni cyo cyifuzo cyanjye nari mfite Mm, urakoze cyane bwana habineza
twese icyo cyiciro kiba gifite ishingiro kandi nanjye ndumva gishyigikiye Ah, uretse ko twebwe twumva yuko uwo musoro wagomye no kuvaho ariko niyo wabaho bakawugabanya ariko n'icyiciro kiba gifite agaciro cyane ku buryo ntabwo wafata umuntu uri mu cyiciro eh, cya mbere cy'ubudehe umufate kimwe n'uri mu cyiciro cya kane cyangwa se cya gatanu ntabwo ari byo rwose kuko bi- n'ubundi biza- bizarangira umuntu uri mu cyiciro eh, atisho- atishoboye neza eh, cyangwa se cya kabiri cyangwa se cya gatatu atashobora kuba n'ubundi nko urebye mu cyaro abantu bari mu cyiciro cya gatatu ni abantu n'ubundi ubona ba- bata- batahagaze neza ni umuntu ufite inzu ariko inzu iri aho isanzwe kandi ugasanga umuntu wo muri kigali afite inzu ya sima n'amatara n'amakaro nawe akaba mu cyiciro cya gatatu ugasanga mu by'ukuri abo bantu bombi waba umusoro ungana ariko badafite ubushobozi bungana bikazarangira n'ubundi iyo- iyo iyo misoro yabaye ibibazo cyangwa se n'ubwo butaka leta ibyitirije ni byiza cyane ko n'ikijyanye n'ubudehe nacyo cyakitabwaho urakoze kandi depite ibyo bikaba byaganiraho mu nama z'inama z'akarere baka- bakabyemeza urakoze depite frank habineza reka dufate na augustin wiriwe augustin uranyumva Wiriwe.
uranyumva Wiriwe.
yego uri hehe
Eh. Ni mu Rwanda.
Eh, ikibazo cyawe
Mwari ndibaza ikibazo.
turakumva zi misoro ni iryo tegeko nimara gutorwa iyo misoro
Au- augustin zimya radiyo yawe zi- ri- zim- zimya radiyo yawe hanyuma ubone kubaza icyo kibazo cyawe
mm, nyine Eh,
njye ndibaza iryo tegeko nimara gutorwa iyo misoro yaba izashyirwaho yaba izatangira gutangwa bakurikije igihe babaruriye amasambu
ariko itegeko ryagiyeho iryo tegeko rishya turimo kuganiraho ryagiyeho umwaka ushize ikibazo cyawe ni iki icyo ushaka kumenya ni iki
You have $89.
augusite ndibaza ko tumubuze kuri telefoni ariko dufite davide wiriwe
Mwiriwe neza.
zimya radiyo
Hello?
radiyo wayizimije Eh, ndayishimije.
Eh, ikibazo cyawe
Okay. Eh, wenda ntabwo ari ikibazo gusa ndagira ngo mbanze nshimire Depite Frank Habineza kuba yitabiriye ni umugabo ufite ibitekerezo byiza gusa hari umuvandimwe wo mu majyepfo uvuze ngo ngo yumva ngo iyo misoro yashingira ku byiciro by'ubudehe ikintu cya mbere ni uko ibi byiciro by'ubudehe turimo hari igihe usanga umuntu yarabisizwemo ariko mu by'ukuri n'ubwo bushobozi ntabwo afite njye nkumva rero mu gitekerezo cyanjye ahubwo iyo misoro nk'uko depite yari ayivuze yavaho hanyuma leta ikagira ubutaka bwayo nk'uko tuzi amaforesite cyangwa se na- n'ubundi butaka runaka igiye ifite hirya no hino ubwo butaka akaba aribwo leta ibizi ari ubwayo ariko umuturage ubutaka nawe afite bukaba ari ubwe kuko nimba umuntu agize nk'ubushobozi bwo kugura ikibanza nkatwe b'abasore igihe tuvugana afite imyaka makumyabiri n'itanu icyo kibanza uragiye urapagashije i kigali cyangwa se mu wundi mujyi runaka urajuguza ikibanza ah, wajya kucyubaka bati u- u- imisoro ntago wasoze ukabara ba- babara ugasanga cya kibanza gihwanye n'imisoro imaze kugera muri leta rimwe na rimwe ugasanga ku- kubaka bikubereye imbogamizi wamara no kubaka ya nzu ugasanga bari kuyibarira nk'aho ifite ikindi kintu ikwinjiriza kandi mu by'ukuri ni inzu utuyemo ubamo gutyo gusa nta n'akazi ugira ukoramo rimwe na rimwe n'iyo nzu ubamo wanaburaye ugasanga ari ikintu cy'ikibazo gikomeye cyane Njye rero ndemeranya ijana ku ijana na depite kuko icyo gitekerezo n'ubundi na mbere y'uko atorwa ngo yinjire mu nteko yari agifite ntabwo ari gishya ni uko gusa ikibazo twe mu rwanda tugira usanga hari ibintu hari abaturage wagira ngo ntibaba bibareba nk'umuntu yazamuye igitekerezo ni- nk'icyo ntihagire umushyigikira bya bintu byo kuvuga ngo bitagenda gutya ngo bitamera bitya ugasanga turicecekeye ariko ntekereza ko icyo gitekerezo abaturage bagishyigikiye kuko nibo bireba nibo bibabaje nta wundi muntu ugomba kubyinjiramo njye numva byaba byiza byaba byiza kuko n'inteko iramutse igishyigikira ikakemeza kandi wenda ni uko umuntu atagiye abasha kubona uko abivuga ariko aba badepite bari gukora kuri kuri iki genge narabashimye kuko sinama si n'iri teko ry'ubutaka ryonyine bari kuvuga hari n'ayandi mategeko yandi bagiye bavuguruka ukabona koko hari umurongo bari kuyaha ariko iki kibazo cy'imisoro y'ubutaka n'amazu n'iki ni ibintu bitugoye cyane kandi uretse n'iyi misoro wenda uretse ko ndi kwanga kujya hirya y'ikiganiro ariko ikintu cyitwa imisoro mu rwanda rwose ni ikintu gikabije kuko uragenda ugakora wabona ibihumbi magana abiri cyangwa magana atatu watangira gutekereza ngo ukora akantu runaka bagahita bagukubita imisoro ugahita ubona ukabara n'ubukode bw'amazu nayo ari hejuru ugasanga ubuze icyo gukora cyangwa se wanakora waba watse n'inguzanyo ugasanga umuntu ahise asubira hasi bitewe n'ikibazo cy'imisoro Ura- urakoze cyane davide kuri ibyo bitekerezo byawe utanze Ah, bwana frank habineza ah, mu gusubiza davide ah, wenda ugiye n'icyo uvuga ese iyo murimo gutegura imishinga y'amategeko hari uruhare abaturage nka davide bagira kugira ngo ah, ibitekerezo byabo byumvikane n'ayo mategeko mukora kuko abaturage bayibonemo
Eh, okay murakoze cyane eh, iki kibazo nacyo nagisubiza ariko mbaze musubize ni uko mu- muri uwo mushinga w'itegeko eh, twatanze mu nteko ishinga amategeko wo ku- wo kuvugurura itegeko rijyanye n'imisoro eh, y'ubutaka ikintu kijyanye n'ubu- no- n'ubutaka bwa gakondo icyo rwose twa- turasaba yuko umusoro uvaho ku butaka bwa gakondo ibyo twabyanditsemo ubwo igisigaye ni uko ibitekerezo bizabishyigikira nk'uko avuze nyine hari igihe ibitekerezo biba ari byiza ariko abantu bamwe ntibashake kubyumva gutyo bizataba nibigera mu ruhame y'uko abantu bamaze kwinonosora neza mu rwego rw'amategeko bazabishyigikira kugira ngo gakondo rwose ntabwo igomba kwishyura umusoro noneho nsubiye ku kintu wari umbajije ubundi muri rusange nk'itegeko ry'ubutaka rihari n'ubundi no gusaba ko rivugururwa abantu barabineze cyane bavuga yuko nta muturage wigeze ubigiramo ijambo byakozwe byateguwe ari sosiyete sivire ndetse twari kumwe nabo abo muri za koalisiyo z'amasosiyete sivire za kereda n'izindi zose bavuga neza cyane yuko nta ruhare bigeze bajyamo nta muntu wabagishije inama ko abakora amategeko bayakoze bonyine barangije barabyemeza bonyine batumvise ibitekerezo by'abaturage ubwo ni nacyo kibazo cyabaye ikibazo nyamukuru cyane kuko itegeko ryasohotse nta ruhare rw'abaturage rubamo ubundi itegeko ryiza ryagombye kugiramo uruhare rw'abafatanyabikorwa babo abantu bakababaza tukumva ibitekerezo byabo nubwo twumvise ejo bundi mu itegeko nshinga rigiye guhindurwa wabonye ko abantu babazaga abaturage icyo babyumva abaturage bagatanga ibitekerezo ku itegeko nshinga n'ibindi niko byagombye kugenda aho kugira ngo itegeko rirebe ubuzima bw'abantu bibe byakorwa ribakubitwe hejuru ntabwo ari byo ubwo ubwo turumva yuko ibintu bibiri tutari duharanira kugira ngo bizajye abaturage babigiramo ijambo naho ibyanjye nateguye nabyo n'ubundi ibitekerezo by'abaturage byose birimo
urakoze depite frank habineza kuri telefoni dufite ntezimana wiriwe neza
niba mwiriwe neza murakomeye yego uri hehe
ni i kigali mu rwanda mu karere ka nyarugenge mu murenge wa muhima ikibazo cyawe
murakoze cyane ndamanza nsuhuze dr frank habineza nishimira ko mwumvishe ku ijwi rya amerika kuva yaba depite nibwo tuvuganye nari mfite ikibazo ndetse nkagira n'icyifuzo ngewe rero muri rusange ngewe mvuka mu karere ka ngororero mu murenge wa hindiro ikibazo mfite ni iki ese nk'umuturage utuye turi mu cyaro kuko gikomeye akaba arebwa n'iryo tegeko ariho akura wenda utwo tujumba ariho ahinga akagira none naho akaba agiye kuhasorera akaba ariho yakuraga ibimutunga ndetse bitunga n'umuryango ese ubwo azabishobora cyangwa ni hahandi wumva ngo umuturage yagiye yagiye hanze y'ikindi gihugu yahunze igihugu kubera yuko imisoro y'ubutaka ndetse yamubereye ikibazo ngewe nkibaza yuko rwose batubabariye bayikuraho noneho leta nayo ikagira uko ishoboye kose ikabera umuturage umuturage akagumana bwa butaka bwe akabubyaza umusaruro nk'uko byari bisanzwe ariko najya kubusorera ni hahandi nyine ubutaka ni ubwa leta n'inzu atuyemo ni iya leta we ubwo nta kintu afite nkaba ngira ngo dr frank habineza aze kunsubiza kuri icyo kibazo hari ijambo nashimye ry'umukuru wa transparency international rwanda aho yavuze ngo abo bari gutora ayo mategeko y'imisoro ku butaka ese ko bari kuyatora bari mu buyobozi nibamara kubuvaho ntibizagenda bite ntibizabagiraho ingaruka twe turifuza ko barireka noneho umuturage akomeza akisanzura n'ubundi nk'uko byari bisanzwe rwose natwe tubona umusoro ku butaka ari ikintu kibangamiye abaturage cyane reba ubu ngubu nta musoro ucyubaka cyane cyane ndabivuga mpereye hano mu mujyi wa kigali umusoro wo mu kigali nkijya mu nkengero z'umujyi ntabwo kubaka bimworohera kubera ubushobozi ni bukeya kuri bamwe ahubwo abenshi bari aho ngaho none hagiye kwiyongeraho n'imisoro ku butaka ndetse no ku mazu urumva rero ni imbogamizi benshi bagiye kureka gushaka iki kubera ibibazo ngewe nkaba nasabaga leta ko yayikuraho rwose ikareka umuturage akisanzura umuturage agakoresha ubutaka bwe icyo yabuteganyirije aho kugira ngo leta imufashe
ntezimana urakoze depite frank habineza mu magambo make cyane kuri ibyo bibazo n'impungenge za ntezimana avuga ko abasore urubyiruko batagishobora kugura ubutaka cyangwa se ngo batunge ubutaka ngo ndetse ikibazo cy'imisoro n'ubutaka cyatangiye no kuviramo bamwe guhunga igihugu
rwose ntezimana arakoze cyane ku kibazo atanze ndetse n'ibitekerezo atanze ibyo avuze rwose byose ngewe numva bifite ishingiro cyane kubera ko ni nabyo turimo kuvuga natwe turavuga ngo uyu musoro w'ubutaka ntabwo uzateza amajyambere cyangwa se ni umuntu wese washaka kubaka akazu k'iwe w'umusore bizamugora niba ubutaka bwe yarabuguze ukamubwira ngo azagwishyura ijana ku ijana ni ukuvuga ngo ni ubwo bizaba bibaye magana abiri magana abiri ku ijana niba yagomba kwishyura ibihumbi mirongo itanu akishyura ibihumbi ijana ubwo urumva ko ni ukumuvuna cyane ntabwo umuntu yazabishobora ni nk'aho ari ukumuhana kugira ngo ujye gutunga ikintu atashobora guhita yubaka kandi abenshi umuntu arakagura akabanza kiwe akagenda ashakisha uburyo agenda ashiraho itafari rimwe akabumba agashyiraho agatafari ejo bundi akagura akabati agashyiraho cyangwa amategura agashyiraho bigashobora no gufata imyaka itatu cyangwa se ine umuntu arimo gushakashaka kumyashaho akazu kiwe noneho wowe waza gutangira kubisoresha cyane ntabwo umuntu yashobora kugiramo iyo morale cyangwa se izo mbaraga n'intege zo kuba yabikora niyo mpamvu tuvuga ati uriya musoro cyane cyane wo kuvuga ngo ku kibanza kitubatiwe ngo wishyure ijana ku ijana bindi rwose ugomba kuvaho rwose ikindi kandi cyumva ko mu by'ukuri ibitekerezo ni byinshi by'abaturage batanze ndetse hari n'abagiye no mu nkiko mu minsi ishize twatangiye kubivuga bibiri na cumi na kabiri kugeza n'ubu turacyabivuga rwose inzego zibishinzwe nazo zishyigikire abaturage kuko zibereyeho gufasha abaturage mbere ko rino tegeko ryavugururwa ndetse bazashyigikire n'uyu mushinga wacu twatanze n'amategeko uvugururwa
depite habineza kuri iki kibazo kijyanye n'ubutaka nari nabivuze ntangira hari na bamwe mu banyamategeko bamaze kugeza ikirego mu rukiko rw'ikirenga barimo metere eduwari murangwa uvuga ko ingingo za cumi na gatandatu cumi na karindwi cumi n'icyenda na makumyabiri z'iryo tegeko ryatowe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani zisa nk'aho zihabanye n'itegeko nshinga hari aho wemeranya na metere murangwa kuri ibyo bibazo n'izo ngingo
iyo metere murangwa naramushimiye cyane rwose rwose n'abo bavoka bose abanyamategeko bafatanyije nabo kuba ndetse n'abarimu bo muri kaminuza bashyigikiye iki kirego cye bose n'abashimiye ibyo bavuga byose turabihuje kandi byose turunganirana twese ndumva icyo navuze nabo babisubiyemo ahubwo byaranshimishije cyane yuko atari njyewe njyenyine kuko mbere bavuga ngo ni franka wenyine urimo kubivugaho ariko noneho tumaze kuba benshi nabyo ni byiza cyane rero nabwiraga n'abandi bo muri sosiyete sivire sosiyete sivire ko nabo bahaguruka tubaye benshi tubivugaho ijwi ryakumvikana ariko iyo ari umuntu umwe ntabwo byumvikana ubu byaranshimishije cyane rwose ahubwo abo bantu imana ibaha umugisha urakoze depite frank habineza kuri telefoni dufite na frederic wiriwe neza
wiriwe mahoro uri hehe
mozambique ikibazo cyawe
ikibazo mfite nicyo cy'imisoro y'ubutaka mu rwanda ku bantu b'abasore ku bantu b'urubyiruko n'abantu batishoboye gushobora kugira iyo misoro baba basatse ubwo baba bafite nk'akantu k'akandi kagega baba baratoye kugira ngo abatishoboye abantu baba badafite uburyo bwo kuriha iyo ntuzenye imisoro babone nabwo uburyo bwiza bwo bw'intuzenye
urakoze cyane frederic bwana habineza kuri icyo kibazo cya frederic kijyanye n'ikigega wenda nakongeraho mbaza nk'abantu bazaba bagomba gusora ariko bafite intege nkeya leta yaba iteganya gushyiraho ikigega cyajya cyunganira aba bantu kwishyura iyo misoro mu gihe batabishoboye hanyuma bazabishobora wenda bakaba bazishyura ayo mafaranga bakuye muri icyo kigega
reka da ntabwo biteganyije mu itegeko rwose icyo kigega rwose ntagitekereze ko gihari nta gihari mu itegeko ahubwo igihari ni uko abantu batagusora kizabwisubiza nicyo gihari
urakoze cyane depite frank habineza kuri telefoni dufite na bigirimana wiriwe neza
mwiriwe uri hehe
ndi urasirazuba mu rwanda yego ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye mbona biriya byo gusoje ubutaka ari akarengane uretse ko iteko nshinga rivuga ko ubutaka ari umutungo ntageragezwaho umuturage ese njya nibaza nk'umuturage uzaba adafite ubushobozi umucyambere ananiwe kucyubaka ese atashobora kugisorera ndetse n'ibyanga bizagenda bite leta izagitwara
depite frank habineza
n'ubundi izagitwara none se ntiwumvise ko mu mujyi wa kigali babuze abantu ngo bati ibibanza batashoboye kubaha ko bagiye ngo tugiye kubyisubiza mu cyo kigo kigiye kubyisubiza niba babyumvise ngo iyo birenze imyaka itatu ngo barabyisubize ubwo hari amategeko nyine biragaragara mu itegeko ry'ubutaka birimo iyo kiri aho kimaze imyaka itatu kiri ahantu ahantu ngo heza hagomba kubaho iterambere nta kintu gikozwe ariko nko mu cyaro nyine ntabwo wamara imyaka itanu utishyuye ikibazo cyawe umusoro utekereza ko kizaba ari icyawe bazakisubiza
urakoze kuri icyo gisobanuro cyawe depite frank habineza kuri telefoni dufite na pascal wirwe pascal wirwe pascal uranyumva
ndakumva mwiriwe yego uri hehe ndi mu rwanda mu bugesera ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye ni kugira ngo ntume depite frank habineza mu by'ukuri nanjye ndunganira abambanjirije ndi mu cyaro mu wa mugani nk'uko abambanjirije babivuze ugira utya wajya kugura ubutaka ugasanga umusoro ideni rifitiye leta ugasanga rirangana n'amafaranga ugiye kugura ubwo butaka cyangwa se riraruruka bityo bigatuma ureka kugura ubwo butaka ukifata kubera ko amafaranga hari icyo bita mitasiyo iyo ugiye gukora mitasiyo n'uwo mwaguze ubutaka bakakurebera muri mashini bagasanga imisoro irenze amafaranga ugiye kwishyura ubwo butaka bigatuma ubireka ariko nkurikije ikiganiro mwabanjije hari umuntu wagiranye ikiganiro n'uwo ku ruhande ugeze kuvuga ko ngo no mu bindi bihugu babikora ariko nagira ngo ntume frank habineza azatubareze ese babona turi mu rugero rumwe mu iterambere tugezemo n'ibyo bihugu batugereranyaho babona turi tugeze hamwe ku buryo bakora nk'ibyo bakora nibadufashe rwose badufashe batugabanyirize iyi gahunda yo gusoresha umuturage mu butaka murakoze urakoze cyane pascal depite frank habineza ibibazo bya pascal cyane cyane aho anavuga ngo n'ibindi bihugu birabikora bivuze ko n'u rwanda rugomba kubikora
rwose ntabwo ngewe nshyigikiye yuko ngo dukoporora ibintu by'ibindi bihugu byo bakora natwe duhita tubizana mu rwanda kandi igihe cyose tuba ngo dufite politiki yacu y'umwimerere dufite udushya duhanga udushya tw'u rwanda nta mpamvu yo gukopera ibyo hanze tugomba gukora ibintu bibereye abanyarwanda biri mu bushobozi bw'abanyarwanda ntabwo twajya gukoporora ibiri muri singapuru cyangwa mu bwongereza ngo tubikuse tubikubita ku banyarwanda ntabwo byakunda ariko icyo tuzi twese ubutaka dufite mu rwanda twabusanzeho twabuhawe n'imana imana irema isi hari igice yahaye u rwanda ntabwo ari yagihaye leta akihaye abanyarwanda leta bayihaye inshingano cyangwa yihaye inshingano yo kuyobora abanyarwanda ariko igomba kubayobora mu byabo bafite leta ifite uburenganzira kugira ibyayo n'abanyarwanda bafite uburenganzira kugira ibyabo kuko abanyarwanda bafite gakondo yabo leta ifite imisozi ifite ibiyaga ifite ibishanga n'ibishanga ariko nabo byari ibyo abaturage nuko leta yabitwaye ni ukuvuga ngo leta mu by'ukuri ntabwo ntawe uyibujije ifite henshi ishobora gukura amafaranga ifite henshi ikura amafaranga ariko ikintu kijyanye n'amakuru y'abanyarwanda rwose batusigeho neza gihe cyahinduka uwo musoro rwose ni ibintu bigomba guhinduka kuko ntabwo abanyarwanda benshi bari kubivugaho bimwe kandi bimaze imyaka bivugwaho ndumva igihe kirageze cyo gufata icyemezo kugira ngo bihinduke ku ngiki navuze cya mitasiyo iyo umuntu ugiye kugura ubutaka usanga ubu umuntu yarananiwe kwishyura umusoro ugasanga imisoro umuntu afite hasi igeze kuri miliyoni ugasanga birenze aho ubona amafaranga ugomba kugura ubwo butaka ukabyihorera n'uriya agahomba nawe ugahomba ibyo bibazo birahari hano muri kigali n'ahandi birahari ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye cyane kandi ntibashobora gusonera umuntu noneho ugasanga ni ibibazo rwose birakomeye cyane bigomba kuba byahinduka ikintu numva twebwe nk'u rwanda turebe ku giti cyacu niba leta ishaka amafaranga ntabwo twaze ko twishyura ntabwo dupfana kwishyura umusoro kuko tuzi yuko umusoro igihugu cyose gikenera umusoro ariko tubishake mu buryo bukwiye kandi butavuna butagira umutwaro ku banyarwanda ariko leta ivuga ko ibi bigamije kongerera ubushobozi cyane cyane inzego z'ibanze zirimo uturere kugira ngo natwo twiteze imbere hanyuma haboneke ibikorwa remezo aho kugira ngo abantu bajye bavuga ngo kigali niyo yateye imbere gusa ariko n'uturere iryo terambere ribagereho
ikibazo gihari wana edi ni uko izo nzego z'ibanze wumva zamunzwe na ruswa ejo bundi wumvise raporo y'umugenzi mukuru w'imari ya leta amafaranga ya leta arimo gutakarira muri utwo turere mu bigo bya leta za miliyari na miliyari leta y'u rwanda iba yavunikisha ko ayo mafaranga ikazibahereza bakazangiza ibikorwa noneho babikore ayo mihanda ntibayubake ari ibitaro bimwe bigasenyuka noneho abarwayi basigaye bajya no mu bitaro birimo kuva byose muri hariya za kibuye ni ukuvuga ngo none se babanze bakoresha neza n'ayo mafaranga niba baba babahaye aho kugira ngo bajye gushakisha ayandi kugira ngo bazateze n'abaturage kuba bakwanga n'igihugu cyabo
kuri wowe rero gutanga umusoro si si bibi ariko bakwiye kubikora ku buryo bitabangamira umuturage
nibyo byiza umusoro iyo ubaye mwinshi abafaransa baravuga ngo umusoro iyo ubaye mwinshi wica umusoro ni umugani w'igifaransa umusoro mwinshi wica umusoro ni ukuvuga ngo umusoro iyo umaze kuba mwinshi cyane umuntu arawuranza agatangira kuwuhunga cyangwa no bya bintu bita bya forode bikaza n'ibindi byose bikavamo n'abantu bamwe ukumva baho umugani bashobora no kuva no mu gihugu kubera imisoro yabaye myinshi cyane noneho urumva yo ubutaka ni wo mutungo wa mbere w'umuntu niko kantu uvuga ngo ni akantu kawe ariko reba nko muri kigali kuba nk'ubu ufite inzu hano mu karere ka gasabo cyangwa se kacyici cyangwa se nyarugenge ufite cyangwa cy'imyaka makumyabiri n'itanu umaze imyaka icumi uyituyemo isigaje imyaka cumi n'itanu ufite abana bawe bari muri primeri bazajya kurangiza universite afite aho uba kandi leta ishobora kuba yashyiraho ikindi kintu ukaba kugukura kuko ni aha leta urimo kuhakodesha none urumva tuzabagutse gakondo aho tuzakurikira abana bacu twubaha ababyeyi bacu badusigiye imitungo tujye tuzabasigira iki kuri byacu nk'aho tumaze kubaka n'amazu ukaba ufite inzu y'imiliyoni ijana ariko mu by'ukuri uhafite imyaka makumyabiri n'itanu kandi bashobora kuhakora ikindi kintu bashaka kuko ntabwo ari ahawe iyo ukodesha uba urimo gukodesha nyiri inzu iyo ukodesha ashobora kuvuga ngo sohoka mu nzu yanjye njya kuhakora ikintu runaka niyo bakuvuga ngo baragusiza ayo mafaranga y'inzu yawe kukwishyura kuguha amafaranga y'inzu yawe bakakubarira ariko ni ukuvuga ngo umwana wawe aho yavukiye akuriye ntabwo azaba akihafite ntabwo akora azaba afite urumva kandi abanyarwanda kuba dufite aderesi uvuga ngo iwacu nkanjye papa wanjye avuka igitaramo avuga ngo ntihari igitaramo ni iwacu ariko ejo bundi uzasanga nabo batagihari n'ahandi n'ahandi babyumva nyine so ni ibibazo nyine tubuza ko gakondo yacu kuko gakondo yacu ntayigomba gutanga umusoro
urakoze depite habineza reka dufate na byose n'imana wiriwe neza mwiriwe mwiriwe uri hehe
ni mu majyaruguru mu karere ka gakenke yego ikibazo cyawe nifuje kugira icyo mvuga kuri ino ngingo mwaduteguriye irebana n'umusoro w'ubutaka iyo ni ikibazo abaturage benshi baba babyibazaho usanga ahanini kuba umuntu yasora ubutaka bwe ntabwo abyanze ariko noneho ni ibintu babona ko bibangamye cyane kubera yuko n'ubutaka bw'umuntu ari ntabigarizwa ariko noneho bukaba bugiye kuzanamo imisoro usanga ahanini hari n'abo basohoye imisoro ikarenga ubushobozi bwa bwa butaka umuntu afite ibyo rero ukazasanga n'ubundi ari imbogamizi kuri wa muturage ufite ubwo butaka n'ubundi noneho ugasanga harimo imbogamizi nyinshi ku buryo usanga benshi bavuga bati ibi ntabwo byumvikana yego intumbero igendeweho ni ni nziza cyane ntawayisubiza inyuma ariko nanone iyo urebye uburyo birimo bitegurwa ntawe utagira imbogamizi kuko ejo uzasanga nanone umuturage aho atuye n'imisoro ari kwakwa benshi ntabwo bamenya ibintu nk'ibyo uzasanga ari wa muturage nyine utuye hasi azahura n'ingaruka ikomeye cyane yo kuzabona ko ubutaka afite nta n'aho buhuriye n'uwo musoro ejo ukazasanga n'ubundi abaye wa muntu wabuze epfo na ruguru igikorwa ni cyiza ntahanze kubaka igihugu ariko bongere babyige barebe kure barebe wa muturage koko niba kubikora gutyo ari byo bizamuha amahoro ndetse akabona n'ubwisanzure nawe muri ubwo butaka bwe urakoze cyane byose n'imana mu kanya depite habineza araguha ibisubizo depite habineza hari n'abatwandikiye ku mbuga zacu nkoranyambaga hari uwitwa jean Pierre yagize ati
babanza agasubiza uyu noneho mukagira yego nagira ngo mvuge ndabivuga iyo yari avuzeho ariko shyiramo n'akongereza gakeya kugira ngo byumvikane cyane hari ikintu bita private ownership cyangwa se kuba umuntu ashobora kugira umutungo wiwe ku giti cyiwe umutungo we bwite rero n'ikindi kintu bita kapitalizime kapitalizime ni uburyo bw'amajyambere buriho ko umuturage agomba kugira ikintu cye ikintu cyiwe na leta ikagira ibyayo ariko n'umuturage akagira ibintu byiwe noneho n'ikintu cyo gukora cyane ni ukuvuga ngo ibi bintu by'ubutaka bizasubiza inyuma iyo kapitalizime politiki ya kapitalizime yo kugira ngo umuturage ashobora kugira ikintu cye ashobora gukora ugiye cyita private property ikintu cyawe bwite ni ukuvuga ngo ari muri amerika abantu bose barakora akagurisha igihugu ari n'umusirikare akarwana arwana iki gihugu cyiwe kuko azi yuko afitemo ikintu cyiwe iyo private property yawe cyangwa se ikintu cyawe umutungo wawe bwite uwo mutungo wawe bwite ntabwo uzawugira ari ikintu ukodesha kuri leta ni ukuvuga ngo nshyize muri aya magambo y'icyongereza kugira ngo abantu bafate ibyemezo babyumve yuko niba turi muri politike y'isi aho igeze ya kapitalizme tutakiri muri kominizme kominizme ni hahandi leta ifata ibintu ubutaka bukaba ubwayo ibyari kominisite nk'ibyo mu burusiya bikaba ibyayo leta ikagenda ibagenera abantu ariko ubu muri kapitalizme niyo twahisemo turimo ni ukuvuga ngo abantu bafite umutungo wabo bagomba gutera imbere bagakora ariko umuntu agakora afite ikintu cyiwe nicyo gifasha buri muntu wese gukora avuga ati kampore nzagira ikintu cyanjye nzagira inzu yanjye nzagira ikibazo cyanjye nzagira imodoka yanjye n'umwana azagira ikintu buri muntu wese agakora avuga ko azagira ikintu cyiwe ibyo niyo politike isi niyo yaganje murabizi nyuma y'intambara zabaye z'ubutita za uburusiya n'amerika ni ukuvuga ngo ibyo bikorwa biri muri kominisme yatsinzwe ibyo ibyo bintu byo kuvuga ngo leta ishaka gutwara ubutaka bwose ubu ubwayo noneho idukodeshe ni ukuvuga ngo leta igomba kongera ikabyigaho neza nshyizemo ayo magambo y'icyongereza kugira ngo ababishinzwe babyumve yuko umurongo bafashe utandukanye n'umurongo isi igezeho kandi ntabwo uteza abantu gutera imbere kuko nta muntu ushobora gutera imbere yumva ko nta kintu arimo gukorera akorera rubanda ni byiza gukorera rubanda ariko ntawe ufite icyawe iyo umaze kugira icyawe mwese iyo muteranyije umwe n'umwe wese mugira kominite ariko iyo uvuga ngo nta kintu cyawe ufite ubona ntawe ushobora gutera imbere ubwo kora ikoranabuhanga ngo tubanze mvanzemo n'izo ndimi buraba burakuzana n'indimi urakoze cyane depite habineza nari mvuze ko hari abandi bakunze b'ijwi ry'amerika bagiye batwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu hari jean pierre kimana wagize ati ibi ni ikibazo kitoroshe kuko hari igihe baza bazaza kugusoresha bagasanga umusoro uri hejuru y'ubutaka ufite dore ko abenshi bafite ubutageze kuri hegitari ubwo bizagenda gute hanyuma hari n'undi nanone abatwandikiye ni benshi cyane ariko hari n'undi witwa mutiganda eric wagize ati hari icyo njya nibaza none se wowe muntu umuntu wese ubonye agafaranga k'inyongera aragura ikibanza cyangwa akanubaka ni byiza ariko iyo ndebye umuvuduko bifite n'ingano y'ubutaka buhingwa mbona leta ikwiye gufata ingamba byaba bivugwaho cyangwa bitavugwaho rumwe icyo uvuga kuri ibyo bitekerezo byabo bakunze ibijwi ry'amerika ni iki depite habineza
icyo navuga ni uko ibyo yavuze wa mbere ntacyo nibyo twari twavuze kuri byo icya kabiri ku bijyanye n'ubutaka bwo guhingwa n'ubutaka bwo kubakwa byo nyine hagomba kuba igishushanyo mbonera gisobanura ubutaka icyo bugomba gukoresha kandi ndumva nko mu mujyi wa kigali igishushanyo mbonera kirahari hari aho ubutaka bwagenewe guhingwa n'ubwagenewe kubakwa n'ibikorwa remezo cyangwa se ibikorwa rusange biba byarapanzwe ariko ujya gusanga n'ubundi hari haragenewe ubutaka bw'ubuhinzi birangira n'ubundi batanze kububaka bamaze abantu bakagenda bagasaba ko bahubaka kandi haragenewe guhingwa urumva kiba ari ikibazo kuko ni ukuvuga ngo furani iba yarakoze mbere aho hantu hahingwe iba yari inzima ariko nyuma yaho abantu bawutatse bakabubakamo bakongera bakabihindura bizagira aho tubure n'icyo tujya kuko ni ukuvuga ngo ibyo tujya byose ntabwo byose tuvuga ngo bizajya biva mu cyaro n'aha tugomba kugira ibindi bintu dukora hano ariko tuvuge yuko niba bavugurura bazavugurure neza igishushanyo mbonera gisobanuke neza ariko no mu cyaro mu turere twose natwo tugomba kugira ibishushanyo mbonera kugira ngo umenye neza buri karere kose igishushanyo mbonera cyako ubutaka bwo guhinga ubwo korora kororeramo cyangwa se bwo kubakamo bikaba bizwi neza cyane ibyo byafasha mu iterambere ry'igihugu
hanyuma hari ibindi bigaragara muri iri tegeko bisa nk'aho biteza imbere ishoramari mu nyubako z'ubucuruzi n'inganda hakaba n'abandi bavuga ko ibi bisa nk'aho byorohereza abakire kurusha abakene
rwose natwe niko tubibona tubona yuko abantu bashaka gukora inganda cyangwa se bafite inganda bo bagomba gufasura bikeya ntabwo ari n'ubutaka gusa ari n'amashanyarazi bishyura makeya ari n'amazi bishyura makeya ugasanga umuturage yishyura amafaranga y'amazi menshi cyane ufite uruganda yishyura makeya ugasanga umuriro mu muturage yishyura mwinshi afati ni imikorere y'abantu bashyizira iby'imisoro ukuntu babikora wa muturage sinzi impamvu agomba kuvunika umuturage yagombye kwishyura ibintu bitamuvunnye none akishyura bakaba benshi bishyura ariko iyo umuturage muvuze cyane biba ari ikibazo kwishakisha atishimye cyangwa se akanabihunga akavana forode ndumva abantu bakora politiki y'umusoro bagumye kukigaho neza cyane umusoro we kuba umutwaro ariko umusoro umuntu awutanye yishimye nko mu bindi bihugu abantu batanga umusoro bishimye nta kibazo kuko uzi ko ufitiye akamaro ko twese tuzi akamaro k'umusoro uvamo iyo mihanda ukavamo ibitaro ukavamo imiti tunywa iby'amashuri tuba bizi twese ariko umuntu akawishura yishimye kandi kuvuga ngo ni umuntu arimo gutanga ibiciro bihenze ku bintu runaka ugasanga umukire cyangwa abakire cyane aribo bamerewe neza kandi ubundi muri politiki nziza umukire uragumye kwishyura byinshi kuko aba afite byinshi niba umukire afite miliyoni ijana iyo wamukoramo miliyoni imwe ntabwo ababara cyane ariko umuntu wifite ibihumbi icumi iyo umukorera igihumbi aba umusubije inyuma hasi urumva njyewe numva yuko abakire bo bagomba kwishyura imisoro myinshi kurusha abantu batakize ariko rimwe na rimwe abo bakire bazana ishoramari bagatanga akazi ugiye ushyiraho imisoro ibananiza nabo uba usa nk'aho ubangamiye iterambere ndetse n'iryo shoramari ntiriboneka mu gihugu
ntabwo wakora ibibabangamiye niyo mpamvu politiki ya misoro igomba kwigaho neza ntabwo wakora n'ibibabangamiye wabyigaho neza ariko ntabwo wavuye ko umuturage uri hasi we yishyura byinshi kurusha umukire ariko n'umukire umushoramari nawe wamukorera ibyo wumva ko biringaniye ariko ntugaragaze yuko ari we umerewe nabi ari we ugomba gusonerwa umusoro n'uwo abashoramari nibo basonerwa imisoro ariko umuntu utangira bizinesi mutoya w'umunyarwanda ntasonerwe uretse ko twabivuzeho n'ubu isoko rwanda reveni otoriti yatangiye kugenda ibyumva ko yemeye ko izajya isonera abantu kuko twari twaragiye mu myaka ibiri ndagusuzuma neza niba niba barabitangiye kubikora byaba ari byiza niba barabyumvise ariko ubundi abanyamahanga babakorera imyaka itanu urumva ko utangira mu rwanda we agasomerwa cyangwa ntasomerwe urumva ko ari ibibazo bimwe bwana depite bwana depite habineza hari umukunzi w'ijwi rya amerika sinibuka izina rye wabikomoje agira ati aya mategeko mutora ingaruka zayo muzayumva ari uko namwe muvuye mu nteko ishinga amategeko ese iyo muganiriye n'abandi mukorana izi mpungenge zirimo zitangwa n'abaturage ndetse nawe wakomeje kuzigaragaza abandi mukorana abadepite mukorana nabo babyumva gute babibona kimwe nkawe cyangwa se hari ukundi bo babibona
nk'uko nababwiye ko uyu mushinga w'itegeko twawujije ku nteko ishinga amategeko ku iseroma ni ukuvuga ko butanze mu buryo bwemewe n'amategeko ari itegeko harimo isobanuramuhanvu ryaryo itariki mirongo itatu z'ukwa cumi inteko ishinga amategeko ikaba yarabyakiye ndetse bakaba baranasubije biri mu nzira yayo yo kubikemura icyo gihe n'ibiva muri izo nzira birimo bikazajya mu nteko rusange nibwo tuzamenya icyo abandi badepite babivugaho ariko gusa indamenya icyo bivuga kuko ntabwo biraza ku mugaragaro mu twese tubiganiraho neza ariko namwe muzamubikisha kuko ibiganiro byo mu nteko biba biri ku mugaragaro live biba kuri radiyo rwanda inteko buri wese ashobora kubikurikirana muzabikurikirana muvumve nawe urakoze cyane kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi rya amerika jado wirwe neza jado uranyuva Please enter the telephone number.
jado ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni mbibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga aho uyu munsi turimo kuganira ku itegeko rishya ry'umusoro ku butaka aho rikomeje kutavugwaho rumwe mu gihugu cy'u rwanda ndetse hakaba na bamwe mu banyamategeko bamaze kuregera urukiko rw'ikirenga bavuga ko zimwe mu ngingo z'itegeko rishya zisa nk'aho zihabanye n'ingingo z'itegeko nshinga ry'igihugu frank habineza mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro ariko nkamwe wigeze kubikomozaho dutangira kino kiganiro kugira ngo umuturage yumve ko atavunwa n'umusoro leta ishyiraho hanyuma ariko nanone na leta ikagira icyo ivana ku muturage kugira ngo ibyo bikorwa by'iterambere nabyo bigerweho n'iki gikwiye gukorwa
ikwiye gukorwa nuko leta ubwo tuvuge ko ubu nanjye kuri iki gihe nuko natanze umushinga w'itegeko hariyo itegeko natanzemo yuko uwo musoro ugomba kugabanuka ntabwo navuga neza imibare navuze mu itegeko ko biracyari mu nzira zo kuganirwaho n'abanyamategeko mbere y'uko bijya muri rusange ariko ndizera yuko ibitekerezo natanze rwose biri mu nyungu z'abaturage kuko iyo misoro twagaragaje yuko amafaranga magana atatu kuri metero kare ni amafaranga menshi cyane nta muntu wayashobora kandi tukagaragaza yuko kwishyurira umusoro ijana ku ijana ku kibanza kitubatse nayo ko atari byo kuvuga ngo inzu ngo yawe ngo ngo ngo iratonewe ngo ngo- kandi warangiza ubutaka buka- buka- buka- bukaba buyi- buyisorera ubu- ubutaka bujyanye no- no kuzungura abana bazungura ugasanga ni ibibazo nabyo eh, byose buri kibazo cyose wumva cyose abaturage bavuzeho cyose twaraganiye nabo byose twabishyizemo kandi twibuka ko eh, umushinga wacu uzaba ari igisubizo cy'abaturage reka dufate umukunzi w'ijwi rya amerika wa nyuma ngoboka jean claude wiriwe neza mwiriwe mwiriwe uri hehe ubwo muravugana na ngoboka jean claude mu murenge wa gashandaro no mu ntara y'uburasirazuba mu karere ka ngoma umukunzi wa radiyo rya amerika mbanze no Ra- ra- rasa ku- ra- rasa ku ngingo rasa ku- rasa- rasa ku ngingo ikibazo cyawe nibyo koko abanyarwanda muri rusange natwe tuba dutuye hano muri iyi mirenge itandukanye igize akarere ka ngoma ikibazo cy'imisoro iri hejuru cya- cyaratugonze bitewe n'uko imisoro yazamutse bitewe n'uko twasoraga mbere turi ko byagenze ariko n'ubundi n'ubundi abaturage bar- bari mu bibazo cyo kuba bataramenya neza imisoro ese ihagaze ku kihe giciro cyagengwe kuko ahanini rero igihe usanga nk'uduce tw'icyaro badasora kimwe nk'uduce two mu mujyi ugasanga uduce tw'icyaro basora amafaranga menshi kandi ugasanga amafaranga usorera ahantu nta musaruro ukuramo ngo uhane n'aya mafaranga ugasanga isambu igenewe ubuhinzi ikaba atagenewe ubucuruzi ugasanga nabyo biri kugenda bibera imbogamizi umuntu w'umuturage uri hasi mu cyaro ahubwo mbona itegeko wenda ryanahinduka bakagira ukuntu bajya- bajya bajya bafata pariseri yo mu cyaro cyangwa ahagenewe guturwa nabo bagashaka ukuntu bapangira imisoro yabo kuko akenshi abanyarwanda muri rusange bigomba kubacanga cyane cyane urakoze ngoboka jean claude depite habineza hari icyo uvuga kuri ibyo ngoboka yaravuze
yego byavuga nibyo nanjye nibyo navugaga yuko turere twumvise yuko ah, i- i- i- uturere ntabwo ari zo twonyine tugomba nyamanza n'amaturere arizo zigomba guhitamo amafaranga azatangwa y'u- y'umusoro ahubwo hagombye kubaho urwego rw'igihugu rw'ubutaka ah, ruka- ruka- rubireberera rukajya inama n'urwo turere kuko uretse uturere ngo twihitiremo twakora ibyo dushatse ubu ugasanga nk'ibyo yari avuze umuntu wo mu cyaro bakamuca amafaranga amwe n'umuntu wo muri nyarugenge bidakwiye rwose ariko habayeho eh, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka kikabijyamo cyangwa se ikindi kindi kigo cya leta kikabijyamo kika- kika- kika- kikakontorora byafasha tutasigiye ububasha bwose tubushigiye inama njyanama z'ikirere kuko wasanga ba- byose byemezo bigendeye ku ku buyobozi bw'aba- aba- aba- abayobozi b'akarere bashaka aribyo eh, kandi rimwe na rimwe bidashobora kuba bifuza bibangamiye abaturage ariko hagomba kubaho umuntu ukora kontorore akabisubiza hasi cyangwa se akabitunganya mu gusoza ubutumwa waha abandi badepite bagenzi bawe cyangwa se ah, n'abandi batumva kimwe ah, uko ubona ibintu wowe
Eh, icyo nabasaba ni kimwe gusa ati, nyamunareka mwumve ibyo tuvuga ntabwo turi abasazi tura- turaba- cyangwa se dukunda u rwanda turi abanyarwanda kandi turahana inyungu z'abanyarwanda kandi nk'uko mubibona n'abanyamategeko barahagurutse nabo ndetse n'abarimu i butare barahagurutse kuri kaminuza nabo bose bashyigikiye kiriya kirego twese turi mu murongo umwe wo kugira ngo habeho amategeko abereye abanyarwanda kandi icyo icyo gishinzwe kugira ngo dukore mu nyungu z'igihugu cyacu zateza imbere kandi tugire n'igihugu gifite uh, uh, ubukungu burambye n'umutekano urambye kandi ibyo ntabwo byabaho abaturage batishimye kuko abaturage niwo mutungo wa mbere w'igihugu bagomba kwishimira ibikorwa byabo kuko nibo bagira ibikorwa bishimira ibyo bakora noneho natwe nibo tuzagira umutekano urambye n'amahoro arambye ndetse n'iterambere rirambye ndumva twese tugomba kumvikana kuri izo ngingo depite frank habineza ukaba n'umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije green party nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire kuri icyo kibazo kijyanye n'umusoro ku butaka wakoze cyane
namwe turabashimiye cyane murakoze cyane kandi tushimiye n'abakunzi bose baragishije amerika mwese mwakoze cyane n'ibitekerezo mwatanze murakoze cyane urakoze nshimire namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika nk'uko depite yarabivuze mwagize uruhare muri iki kiganiro Ah, nshimire injeniyeri patrick wadufashije mu buhanga bw'ibyuma fatuma alimasi karara wegeranije iki kiganiro muri studio ya karindwi hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezereho mbararika ibindi biganiro bya radiyo ijwi ry'amerika cyawe cyane